my correct correct people how are you guys doing another thing don sup inside the palace of Ooni o my correct correct people hmm. ashley ashley ashley e come be like say all the things wey dey talk about ashley na true na im make uh, we come dey get this kind report about her my correct correct people dey say olori naomi hmm, say olori naomi don come palace o come do one or two things for inside palace wey be say they say she dey always come pray sometimes i no know the particular day wey she dey always come palace that she used to come to the palace walk around the palace and pray for the uh, for the uh, successfulness of their reunion and uh, to cast and bind anything wey be say the oloris don do for the palace my people i no know say e the thing dey e affect ashley so badly that uh, the one this one wey we come dey hear now eh e shock me o oh, my people before i go straight to this point i go tell una abeg good morning good afternoon good evening according to the time where dis information dey reach una if you are not uh, a subscriber of dis channel abeg try subscribe and my returnees i appreciate you i thank you hey what's happening what's happening in the building hmm. i go gist you my people stay make you lis ten to wetin happen so as it's alleged as we hear as no be me talk am now we come dey hear say in one of these days that uh, olori uh, naomi was in the palace praying and going around the whole palace of ilefe all of a sudden they say she started vibrating she started kabashing that it was as if something struck her and she started moving she started kabashing she went into the spirit she was releasing tongues on fire that she was doing in fact there was no kind of prayer point that she did not raise that day that it seems something strike her that uh, something really happened around this palace and she went into the spirits and was kabashing and was speaking in tongues my correct correct people all of a sudden from nowhere ashley drove wah to the palace gate and started asking queen naomi what has she done to her that she doesn't want to allow her rest uh -uh. they say olori naomi was looking o. Oh, you know, she was just moping at uh, uh, ashley because she no know where this uh, talk dey come from which one be say wetin you wetin i do you what did i do to you that you don't want to let me rest olori looked at her and started praying what she was praying my people they say olori did not even utter a word to her because she was already in the mood of prayer before she was interrupted they said ashley kept asking what what did i do to you why don't you want to let me rest Are you the only queen? Are you the only person that is uh, planning to return to her husband's house? Are you the only woman? Why won't you rest and let me rest? They said, Olori Naomi, look her again because Olori Naomi no understand my people. The way why I take describe am eh, you no be even the uh, I know because I no get the uh, you I no fit describe am the way the way they take describe this thing like na the little explanation why I fit give to that my correct correct people. E come be like say eh, something dey pursue ashley they say as she come out as she come out from inside that car that she was sweating profusely that she was sweating all over her body in fact eh, it was as if she came out from eh, from oven and this is somebody that drove all the way you know This someone that drove all the way from where she come from i don't know where she came from but at least the car should have ac but in her body she was sweating her all the clothes she wore was soaked with this thing So she she's when she started confronting Naomi that why won't she let her rest in this life? Why does she always like following her about? At the first instant, Queen Naomi doesn't understand what she was saying. Queen Naomi was just looking at her because it was so strange to her. Because as she came to the palace, she did not mention Ashley. She did not touch Ashley. And for her, to the best of her knowledge, she has not gone to Ashley's house before or tried to have any discussion with Ashley in fact the last time that ashley tried to confront uh, to beg her for forgiveness she just said ashley to go that there's no need to discuss that she doesn't have any glories against her my people then what could this be what could this be you know so olorinomi immediately started praying again kabashin before you know it ashley they say ashley stumble and fall and started rolling on the ground rolling on the ground shouting naomi o naomi o you want to kpai me o you want to kpai me o leave me alone o i did not do you anything you are always looking for my trouble hey kasala burst my people na with the way we take dey take describe this thing when they were telling us this story eh when we heard this when i heard about this thing i shock i say is this really true eh so it you it means that the prayer wey ashley come dey do beside the palace around this, uh, the, the the the fence of the palace na im dey disturb ashley for where she dey o na im dey give am the heat wey the heat as in uh, dey say the kind heat wey comot from him, body wey e dey drop from him, body as he came down from car wey carry ac so if all this information is true my people it, means that ashley has been burying something around that uh, around that uh, uh, uh, uh, palace Yes, because that was where uh, Kabi's uh, Olori Naomi was walking around, walking around, praying, touching some places, kabashing, speaking in tongue. So why would Ashley now run out from where she was and say that uh, Olori Naomi is tormenting her? That Olori Naomi should stop. That Olori Naomi should let her rest. That Olori Naomi should do this. That ever since she came into this palace, Olori Naomi has not let her rest. My people, imagine. And I don't think it has been recorded or has been heard that Olori Naomi went to fight Ashley. in, in any way at all. So you can see that this thing is a spiritual fight. It's a spiritual fight like Oloyu Naomi is fighting now, and it's touching them one after the other. Yes, because it be like they don't put two put hand in bad bad things wey be say if Oloyu Naomi start to pray, one person or two must be affected. And if she, she starts releasing, releasing prayer points, none of them is, is, is escapable. because each prayer point she might raise might be associated to any the plans of one of them against her. So my correct correct people, did thing shock everybody. They say Ashley roll on the floor, started rolling and begging that Olori Naomi should leave her alone. That Olori Naomi should leave her alone. Hey, my correct correct people. So they said uh, the only thing that uh, Olori Naomi did was she already knew that inside her spirit she already knew what was it, why Olori Ashley was rolling. she knew in her because uh, you can't tell me that somebody whose hands are clean will stop will start rain on the floor at the mention of a prayer no so it shows how well olori na eh, olori uh, ashley has been doing things inside that palace yes because uh, this one wey she don swear say they no go perform any traditional rites again for any traditional uh, uh, shrine again for kabiyesi until kabiyesi come settle am you know and you know say this woman, dey dey find one or two things. wey dey go say you say say the king dey wan use uh uh hold the king you know that was why ashley was still fighting for that position even up to date to the extent that she went to do the unimaginable so the only tin dey say olori naomi did for her was to just pour her olive oil The olori naomi refused to touch her abeg make she no even touch her because she came with tadenikawo so olori naomi cannot touch ashley at all so you just pray for her pour am oil for you leave am go na then, people wey dey there later come later say hey, eh, ashley wake up come dey feel so ashamed of herself say she no even know wetin she dey do she no know wetin she dey do she no know say wetin carry am come palace how how did he, how did she get herself down uh, down on the on the motor on the floor my people hmm. na the matter o and the matter be this i say make i update una because this one e don dey too much if anything wey don be big big reach witchcraft ah You don't do too much my people. make una chook mouth for this matter o oh. make una chook mouth Don't forget to give this video a thumbs up comment because i go like see your comment Don't forget that all the information you see on social media you just have to take it with a pinch of salt because all are alleged information alright stay clear stay tuned i am going to come your way again